بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waggaa shanaffa'aa keessa waan argame siira rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam dubbannee murtii aalamni guutuun amantii islaamaa tana lafarraa barbadeessee balleessuuf murtii isaan fudhatan saniif fukaraan isaan qopheessan ummanni gosa gosaa ka dur waliin beekne ka dur waliin galle ka amantii amantii ka dur waliin feene sababaa ummata islaamaa balleessuu irratti hundi isaanuu hundi isaaniitu walii galanii san irratti gurmaayanii waraana qopheessan jennee dubbannee turre lolli sun lola ahzaab jedhamu eega san keessatti rabbiin guddaan isaan cabsee addaan baqatanii rasuulli rabbii jecha tokko ka ajabaa jedhanii alayhi salaatu wassalaam kanaan booda nuti itti duula malee isaan nuti hin duulan jedhe rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akkasuma taate dubbiin saniin booda muslimmatu duula malee kaafirri muslimatti hin duulle ummanni kaafiraa ka duraan rasuula fi ummata muslimaa balleessuuf dhufe sun sagantaan isaan baafatan sun bakka gayuu dhabe caphanii addaan baqatuun sun guddoo isaan miidhe waggaa jahaffa'aa san duuba katti aanu waggaa shanaffa'aati suni waggaa jahaffa'aa guutuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota duula sanirraa qooda fudhate tokko tokkoon haaloo irraa bahu ti seenan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam eenyuun jala qaban yahudaa ollaa isaaniiti tabanii qureedaatiin jala qaban jenne hunda isaaniitu fixanii ijoollee madhaamaatii isaanii booji'an akkasuma egaa namoota yahudaa warra khaybar maanguddoo isaanii gugurdoo bakkuma isaan jiranitti ajjeesan gosoota xixiqqoo qoodarraa fudhatte hundaa bakka isaan jiranitti deemanii adaban waraana baay'ee waggaa guutuu waraana ka rasuulaa kun asii ka deemuuf ka fuula keessa deebi'u akkasuma ture waraanni naannoo hundayyuu araba san keessa baadiyaa san keessa gosoota rakkoo islaama irratti hojjette hundayyuu bakka isaan jiranitti leenjisan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam eega waggaan guutuun nashaaxa gugurdaa islaamaa waraana muslimaa ka gama gama socho ummata kaafiraa ka hunduu bakkuma jirutti riphee islaama sodaatu eega san keessa dhufnee san baranne waggaan jahaffa'aa kun osoon xumuramneen dura wanni guddoon takka argamte sun darsii keenna ka ardhaati osoo sanit hin seenneen dura duula nama ajabsiisu ka rasuulli erge kanarraa tokko saxaabtichi tokko dixyat alkalbii jedhanii beekamaa daldalaaf biyya shaam deeme gosti arabaa ta naannoo san qubattu gosa guddoo juzaam jedhamtu mootichi gosa sani fi ilma isaatiif waraana haga tokko fudhatanii namticha muslimaa ka geejjibaan deemu ka daldalaan deemu kana adhan aanan gosti biroo ta rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata isaanii ka muslime itti deebisee gosa keessan keessa taa'aa jedheen wanni akkanaa kun baay'ee heddummaatti yeroo san yoo namni tokko namni lama namni sadi dhufee gosa takkarraa muslima ta'u rasuulli alayhi salaatu wassalaam amantii islaamaa barsiisee bakkuma isaa sanitti deebisa maal amantii haa facaasuuf ammallee madiinaan lafa nagayaatii miti yeroo san yerooma hundayyuu ummata muslimaa ka madiinaa jiru kana kaafirri walii galee balleessuu waan malu takkaaf gosa hunda keessatti naannoo hundatti ummata muslimaa facaasan rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam achi xabaqaalanii akka isaan bahanii achitti guddatan godhan ka habashaa jirus achuma dhiisanii ka yaman jiru achuma dhiisanii ka biyyoota arabaa kana keessa jiru hundayyuu gosa mara keessa muslima jira muslimni kun gama tokko ummata muslimaatiif gurra dooya oduu waan jira mara fidaaf gama kaaniin ammoo amantii facaasa gama sadaffa'aatiin yoo ka'akii rakkoon takka rasuulaaf alayhi salaatu wassalaam warra madiinaa jiru kana ka mudattu taate warroonni amantii tana akka haarawatti lafaa kaasee hojjechuuf qophaa'e warra amma madiina irraa ala jiru kana jechuudha. Namoota akkasii jira bani domiim jedhanii warri tokko gosa san keessa naannuma san qubatanii nama muslimaa tokko asii dhadhanii dhageennan waraana fi fudhatanii warra isaan adheessanii dhaqanii yookaan wal lollaa yookaan horii nama kanaa deebisaa fi jedhan. Gostituun dubbiin itti jabaannan sodaattee waraana deebifte. Jechuun meeshaa deebifte. Eenyuu deebisan? Dixyaa'aa deebisan. Bakki itti deebisaniif eessa naannoo Shaam. Lafa amma Urduun jedhamtu kana naannoo kana. Waraanni dixyaan nagayaan gale. Daldala fi meeshaa fi fudhatee nagayaan gale. Gallaan dhufee rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam odeesse. Rasuula dubbiitaan odeessinaan rasuulli dubbiitaan akkasumatti hin dhiifne. Akkamitti nama muslimaa tokko ka nagayaan biyya keessa daldalaa deemu akkamitti sababaa inni muslima tahuutiin namni isa salphisuu dandayaa adhuu dandayaa namni kabajaa qabu kabajaa fi eeggatuu barbaachisa. kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam deebiisanii kennuu murteeffatan waraana qopheessan waraanni isaan qopheessan dura taa'aa jagna beekama jaalallee rasuula rabbi zayd ibna haaritaa zayd ibna haaritaan kun yeroo hundayyoo isin gartan waggaa tokko kana qofaa yeroo shan duula bahe duula inni deemmatuun jechuu duula nama jala inni deemuu miti marroo shan namni akkasaa tokkollee ka biraa kan rasuulli kenneef hin jiru hireessan namni argate hin jiru leenjii gugurdoo gugurdoo gugurdoo muxannoo gugurdoo kennaniif rasuulli leenjii guddoo kennaniifi waraana baay'ee itti kennanii waggaa tokkichi kana keessa marroo shan waraana dura taa'aa waraana ta'e bahe zayd maaliif tana hundayyuu leenjii guddoo duula mu'taatiif isaan qopheessan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam ka waggaa saddeessoo keessa nu dhufuu jiraatu yoo rabbi jedhe waraana qopheessanii rasuulli dura taa'a zeyd ibn haarisaa godhanii waraana kana nama dhibba shanii qopheessanii bahe waraanni sanirra guddaa yeroo sanitti silan baane waraana nama dhibba shanii qopheessanii bahe waraanni kun eessaf deema gosa dixyaa aate ta judaam jedhamtu ta biyya shaam qubattu tana adabsuuf deema isii tana haaloo irraa bahuuf gama kaaniin amantii islaamaa facaasuuf gosti tun madiina irraa hagam takka fagaatti kiiloomeetirii dhibba saddeet fagaatti kiiloomeetirii dhibba saddeeti biyya saharaa oo'ituu barahaa san kiiloomeetirii dhibba saddeetii waraanni dhibba shanii kun deeme diina ifiitiin walga'ee nagayaan achirraa as deebi'u jechuun waan xiqqoo miti. Asiin dura waggaa kana guutuu waraanni rasuulli ergu waraana gaggabaaba. Muraasa tokko. Waraanuma gaggabaaba muraasa lamaa sadi. Waraanuma gaggabaabaa ergan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Kana ammoo duula fayyaa ergan. Cibirraa. maaliif akkana godhan rasuulli alayhi salaatu wasalaam bakki isaan itti deeman tanattu fagoo diinni isaan itti deemanis jabo waan bakki isaan itti deeman tun qiyaasa malee fagaattuuf yoo rakkoon takka isaan mudatte ummanni muslimaa dhaqee qarqaaruun hin jabaatti kiiloomeetirii dhibba saddeeti ka miilan deeman jechuudha. Ka miilan deeman hagam egaa namarraa fudhatiin beektan. Yoo diqqaatte guyyaa digdama namarraa fudhata karaa kana deemuun achi. deemsi guyyaa digdamaa egaa gaafa oduun achii si geettu ji'a tokko booda oduun si dhufti ergaan ati achi ergitu ji'a kaan booda geetti manni badaa baddiree akka sanitti waraanni kun halkan deemee guyyaa dhokata waraanni dhibba shanii kun halkan deemee guyyaa boqota osoo namni oduu isaan dhagayin gosa juzaam keessa dhufee dhaabate waraanni dhibba shanii kun dhaabannaan gosti rifattee gosa guddoo biyyi san keessatti gosa guddoo wal lolan lola san keessa dura taa'aa gosa sani huneen jedhama achitti lola san keessa ajjeeffame gurbaan isaa ka isa wajjiin guyyaa san jedhus achi lola san keessa ajjeeffame nama baay'ee irraa ajjeessanii horii fi qabeenya baay'ee irraa booji'an gaala kuma tokko irraa booji'an re'ee kuma shan irraa booji'an dubartii dhibba tokko irraa booji'an waan xiqqoo miti tun waraanni kun qabeenya hagana ga'u kana oofee madiinatti gale madiina yeroo san rakkoo jira beela jira hiyyumma jira hiyyummaa waggaa jaheessoo kana keessa jijjiiramni hagni tokko argamee jira maal bakka deeman tanaa hedduu waa booji'an ummata yahudaa ka asee tanaa godaansanii cabsanii balleessanis kanas qabeenya isaanii haga tokko irraa argatanii jiran garuu garuu rakkoon handaq beelti guddoon zamana handaq harkaan isa harka harka isaa mudatte sun haga tokko uummata irraa jira ammallee. Amma mootu durummaa guddoo gaalli kuma tokko re'een kuma shanii boojuun tuun nama dhibba tokko. Yeroo haqni kun madiinaa dhufee rasuulli kana uummataa qooduuf qophaawan sahaabtichi tokko ka dur saniin dura muslima tahee amantii fudhatee zayd ibnu rifaacaa jedhama gosaan gosti isaa warra ardha booji'ame kana warra banii judaam kana yeroo inni dhufee islaame rasuuli alayhi salaatu wassalaami biyyatan teeti deebi'i dacwaa godhi jedhe achi deebisan gosa fi keessa jiran yeroo namni saxaabtichaa sun dixyaan adhame inni obboloowwan isaa warra banii damiimii dhaqee koottaa gosti tiyya nama muslimaa tokko aateena qarqaaraa jedheeni namoota muslimaa ka naannoo isaa jiru gosoota naannoo keessa jiruun qarqaarsifatee horii san irraa deebisuurraa qooda fudhate inni. Har'a ammoo muslimni dhufee gosa isaa dha'ee barbadeessee gosa balleessa. Inni kun achii ka'ee rasuulatti dhufe alayhi salaatu wassalaam. yaa rasuula rabbii jedheen gosti tiyya adhamte an dacwaa rabbiitiif gosti tiyya keessa jira isaanirraa haga hafe rabbiin amantii tanatti as jallisuuf amantii tanatti qajeelchu'uuf horii adhamee fi waan booji'ame kana hundayyuu naa deebisaa jedheen rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hundayyuu deebiseef gaala kuma tokkootiif re'ee kuma shaniitiif nama dhibba tokko ka booji'amee dhufe kana hundaa deebisaafi jedhe zayd ibnu rifaacaan gosa ifii tana guutuu qabeenya isaaniitii fi nama booji'ame ka isaanii hundaa fudhatee biyyatti gale jabeenya hagam gayuun galagaa namni sun gosti hunduu isa jalatti deebite dura taa'aa gosaa godhatte amantii islaamaa fudhatte horii fi addaan fudhatte biyyi guutuun akka jirtu muslima taate jechuudha. Rasuulli alayhi salaatu wasalaam yeroo tokkollee nama adhuuf hin deemu nama qajeelchuuf deema. Garuu nama qajeeluma dura dhaabatee gufuu namatti kararraa qaban. Waggaan jahaffa'a akkanaan deeme osoo waggaan jahaffa'a kun hin dhumin dura Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam manaama argan. oojjuu manaama argan manaama kana keessa maal argan isaan kan makkaa seenee xawaafa godhuu argan madiinaa jiranii beeka madiinaa jiraniituma rafanii hirriba keessatti manaama argan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam manaama kana keessa maal argan isaan ka makkaa seenee xawaafa godhu sahaabaa fi wajjiin ka miftaaxa kacba'a harkaa qabu if argan xawaafa godhanii mataa haadatanii horii gorra'atanii argan manaaman ganama kaanan sahaabaa manaama kaan himan namuu gammade qiyaasa malee gammadan maal itti fakkaatte wagguma kana dubbiin tunnuutaati itti fakkaatte osoma isaan namuu gammadee akkana jiru rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam labsa baasan labsa tana keessan maal jedhan umraa deema namni hunduu umraaf qophaayaa jedhan yoos namuu labsanii umraa deemnaa jedhan umraa makkaa deemna jechuu yeroo sun waan qiyaasa malee fagoo takka ummata qureeshaa ka diinummaan hagas geettu isin jidduu jirtu waliigaltee takkaan malee ka'ee biyya isaanii dhaqa jechuun dubbii xiqqoo miti sun egaa hin beektan isinuu nama tokko fakkeenyaaf mootummaa ka'ee gaara keessa jiru waraana fi wajjiin aboo finfinnee yaade waraana kii fudhadhee guyyaa jum'aa dhufu kana finfinnee salaata yoo jedhe sun dubbii taphaatii miti gaa dubbii gurdootu namuu amma rifati haarifatu namni bakka lamatti gargar bahe warra mu'minaa ka imaana qabu manaama rasuula rabbii kana alayhi salatu salaam dhuga'eessanii ittif kennan takkitti imaan hayyaman warri munaafiqtootaa rifatan munaafiqtoonni kun musliima wajjiin deemanii beeka horii muslimni adee kana walumaan qoodaman duula muslimni deema walumaan deeman walumaan deeman tun ammoo dubbiin halaaka tahuu mul'atteef aboonu achi deemne ifin halaaknu maal taana jedhanii warri munaafiqtoota halkan walgayanii kora qabatan kora kaan irra murteeffatan akka namni tokkollee waliin hin deemne irraa hafu munaafiqa hundaa rabbichi dambise lola san irraa yeroo duraatiif guutuun isaanii lolarraa hafuun san nama tokko qofattu guyyaa san waliin deeme jaddi ibnu qays jedhanii ni munaafiqin ka rabbiin guddaan alaa fi fitnati saqaxuu jedhe akkasitti gaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata baadiyaa qubatus dhaamsa dhaqqabsiisee umraa deemna qophaa'e jenna warri baadiyaa hunduu dide ji'a dulqicda'a tokkoffaa ji'a dulqicda'a guyyaa isniina waggaa jaheesso'o madiinarraa socho'an rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam haadha mana isaa ummi salamaa fudhatanii yeroo duula bahan rasuuli rabbi dubartii fi olif fidanii hixaa buusaniif ta hixaan baate wajjiin imala deem nama kuma tokkoof dhibba afurtu waliin qophaa'e rasuula rabbi wajjiin alayhi salaatu wassalaam hidhannoo hidhatan tun zamana san bakka lama gargar baati hidhannoo imalaatiif hidhannoo lolaa jedhanii addaan jirti aadatti warri baadiyyaas waan biyyi nagaa hin qabneef waan boolis nama eeguuf nageen hin jirreef namuu hidhannoo haga tokko seefii fi tifaa kana fudhateetuma deema yeroo hundaa ammoo gaa xiyyaa waraanaa waan maraa waan ta'e tana hundayyuu nama lola deemuuf fudhata namni imala deemu seefii fi tifooma gabaabduu yoo jiqqaate xiyyuma gabaabduu takka hagana fudhata hagana fudhadhaa akka nama imalaa jedhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam muslimni nama kuma tokkof dhibba afurii madiina irraa socho'e karaa namni deemu kana guutuu basaasa qureeshtu jira beekamoo kun gosoota kararra qubattu kana mallaqa kennitiif qureesh nama mallaqa kennituuf qabdi kayoo sochii takka ta rakkoo fiddu arge dafee cehee farda fiitiin oduu dhaqqabsiisu kiiloomeetirii dhibba afurii fi shantamaa tana cehee oduu dhaqqabsiisu warroota akkanaa kana jira. Socho'an qureesh dhageette maal dhageette muslimni guutuun akka jiruun umra'aaf as deemaa jiraa dhageette dubbiidhaan shakkite waan malaatii miti akkamitti waliigaltee wayinu jidduu hin jirtu akkamitti umraa dhufanii miti maal dubbiin dubbii taphaatii mitire diinni keessan finfinne dhufaa jira yoo dhage kunuu dandeen dhugeeffatu dhuguma dubbiin dubbii jabdu ammallee dooyan lammataa oduu fide dooyan sadaffaa oduu fide finnaan qureesh akka hatattamatti wal geette murtiirra geette akka ofirraa dhoowwitu seerri zamana san jiru seerri aalama zamana sanii abbaan fedhe yoo makkaa dhufee ka'baa rabbii xawaafa umraa takkaa hajjii godhuu barbaade fedhii qureeshiyaan alatti dhufuu danda'a viizaan barbaachisu fedhii qureeshaatiin maletti dhufuu danda'a diina qureesh tahe saahiba qureesh tahe fira qureesh tahe fedhii qureeshitiidhaan qabdu dubbiin aadan jirtu san seerri jirus san abbaan fedhe gosti feete qureesh wal lolte yeroo umraan ga'e yeroo hajjiin geette nagaan dhuftee hajjii gootee umraa gootee galti hagas qofaa miti seerri waan jedhu abbaa fedhe jibbitanii jaalattanii qureesh waan bakka tana qubattaniif nama dhufe hundayyuu kaddamuu qabdan tiksuu qabdan namni diina keessanii tokkoo dhufee umraa godhe namni tokkolleen isa tuquu hin danda'u achi keessatti qureeshi tiksuu qaba ajjeesuu miti seeruma jiru kanarraa fayyadatu barbaada rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo tokko tokko seera addunyaa akka jiru kanarraa fayyadata nama dhaqlee qabu seera addunyaa kun haqa ilma namaa tokko eegame kanumarraa fayyadadhu akkasitti gaa qureesh dhoowwuu murteeffatte waraana fi qopheeffatte gosoota naannoo san jirtu ahbaash jedhaniini waliigaltee takka jira qureesh gosoota naannoo san qubattu wajjiin waliigaltee ka'baa rabbii tana tiksu'u yoo namni tokko ka'baa weeraruuf lolu'uuf alaa dhufe hundiyyuu waliin dhaabatanii lolu'uuni waliigaltee akkasiisantu jira warroota waliigaltee san qureesh wajjiin godhe gosa hedduu isaanii walitti qabanii ahbaash jedhamte warri kun habashii keenya kanaa miti gaara habash jedhamu tokko jala wal ga'anii waliigaltee san dabarsanii saniif maqaa ahbaash jedhamu irratti dabre gosoota tan hundayyuu waliin yaamtee qureesh dubbiin jabaatte. qophaa'aa jette waraana qopheessanii dura kaayan rasuula rabbii dura rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama gosa biraa ka amantiin le'een musliman tahin dooyaa if dura kaayan sanitti aanee dooyaa islaamattu aana namni kun akkuma nama umraa godhuu karaa kanarra si dura deema eessa deemsa guyyaa tokkoo si dura deema yoo waan rakkoo tokko arge biruma dabree duduuban deebi'ee dafee sitti hima oduu taan mucichi rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam akkasi kaa'e sun banii khuzaa'aa gosa khuzaa'aa jedhamtu tun gosa rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam jaalatu takka gosti tun zamana durirra waliigaltee gugurdoo banii haashim wajjiin qabdi warra gosa rasuulaa tana wajjiin qaban firumma jira waliigaltee jira saahibumma guddoo jira saniifuu rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam irra baay'een dooyan rasuula rabbi ilti rasuula rabbi ta inni gad ergatu gosa tanarraahi namoota isaanii ka musliman ta'elleen ergatan rasuulli alayhi salaatu wasalaam dhimma itti bahan dooyan tun deebitee maal jette waraanni qureesh qophaa'ee jira karaa kana hidhee lolaaf qophooftee jirti qureeshii jedhanii dooyan deebiftee himti rasuulli qophaawaniitu fuulduruma deeman haga arganitti yoo isaan makkatti kalaayanii makkatti kalaayaan lafa cusfaan jedhamtu isaan gayan waraana qureeshaatiin walitti ba'an dhufee dura dhaabate waraanni qureeshaa waraanni qureeshaa dura dhaabate khaalid ibn waliidittu gaafsan kaafire inni waraanan deemmata dura taa'an waraana qureeshaa isa waraanni si dura dhaabata hidhannoo lolaatiif qophaa'ee jiru fuuldura deemuu hin dandeettu achi dhaabatan dhaabatanii maal godhan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam mari'iif hayyoota muslimaa waliin yaamanii mari irra ta'an mari seenan maaliif mari'atan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa bahan umraa godhuuf hin mari'an amma ammoo maaliif mari'atan kana qajeelatti gargar beekuu qabna yeroo hundayyuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo waxyiin rabbii jiraatte saxaabaan hin mari'atan waan waxyiin keessa hin jirre hundayyuu marii maleen hojjetan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bahanii umraa godhu waxyi rabbi jira manaama sani manaamni rasuula rabbi dhuga tokko waxyi irraa ta'e amma ammoo lolli dhufeeree lolaaf hin qophoofne maal taanantu mari mala dhiiraati ture wanni keessan mariin eessa keessatti duub yeroo hundayyuu waan waxyiin keessatti hin dubbatamin keessatti marii barbaachisa waan rabbiin halaala godhe jarana waan kana halaala godhanna moo haraama godhanna irratti wal mari'atuun hin taatu waan rabbiin haraama godhes jarana waan kana ofirraa dhiifne moo in fudhanna irratti wal mari'atuun hin jirtu maal rabbii xibseetana maal gootaatti rakkattaati ta rabbiin dubbatin ati irratti mari'achuu dandeetta duuba dimokiraatii waan jedhamu kanaa fi mootummaa muslimaatii fi sistama muslimaatii fi bulchiinsa muslimaatii fi bulchiinsi dimokiraasii waniin addaan jiru waan xiqqo ummanni mirga qabaatuu mariinta ummataa tahuu tana keessatti walii galanii garuu wanni mariin ka ummataa taatu waan rabbiin guddaan hayyameen keessatti mubaahaatan keessatti waajiba keessatti mariin ummataan laalama jarana salaanni kun dheerate in dhiifnamoo kami ummataa marii ummataan barbaachisu jarana khamriin tun guyyaa sabti hadaa kan itti hajamanii irra buufannamoo akkami marii hin barbaachisu kun kana rabbiin mure ammoo seera dimokiraatii isin keessatti hin barbaachisa marii ummataati yoo ummanni walii galee waan kana hin jaalanna jedhe fudhatamuu qaba wanni kun seera taha kama rabbiin haraama godhe kun yoo walii galanii aboo farsoota nan dhugne jedhan walii galaniituma wamaa rakkoon hin jirtu dimokiraasii biratti islaama biratti ammoo hin taatu akkasuma ga yoo waan waajibaa tokko walii galanii waan duraan dirqama hawaasni walii galee abboo ofirraa dhiifne jedhe wamaa rakkoon hin jirtu akka dimokiraasiitti ammoo akka rabbiitiin taatu duuba gaamma maaltu gargar jira duuba waan rabbiin guddaan addaan nu ibseen keessatti mala hin qabnu nu mirgas hin qabnu waan rabbiin guddaan nuu bal'isee nuu kenne keessatti mirga keennaa fi marii teenna laalama waan wanni kun rabbiin haraaman jedhin halaalan jedhin mubaaha godhee gallakkise bal'iseetuma tana keessatti mariin laalama rabbiin murteesse immoo murtii rabbii faallessuun haga fedhe odoo aalamni guutuu walii gale zinaan halaala jedhe yaanni ummata bal'aa ka aalama guutuu sun hin laalamu ta rabbii guddattu laalamu haganatti yoo irra dabarre rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam mari'iif walii yaame marii isan keessatti waan baay'ee dura kaaye in lollaa moo waraana nu dura dhaabatu kana moo mala biraa dhoofna irraa deebinee galla karaa biraa gorra moo waraana kana itti lakkifnee ittuma dhiifnee ummata isaanii gosoota amma qureesh wajjii waraana ergite kana naannoma kana qubatan isaan duuba kana asumaan deebinee dugda duuban waraana biraa itti ergine gosoota isaanii tana cabsinee boojinee qabannamoo yaada baay'ee asirra kaa'e namni duraa dubbate صاحب رسول ربي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه waan jedhe rabbiif rasuulattu beeka jedhe bakka gaarii jecha gaarii tamtu dhuga'a garuu ayyaanni kiyya nu umra'aaf dhufneef lolaaf hin dhufne nu umra'aaf deemna male lolan deemnu jedhe nama umraa san godhuun dandeettan jedhee nu dhoowwe ifirraa halolluuni jedhe garuu gara biraa deemne gosa gara biraa qubatu horii gara biraa qubatu akka waan biraa takkaillee hin tuqne jedhe yoo malli nu umraa sanittiin geennu osoo lolattiin seenne jiraate ta lolaa tana ifirraa dhiifneetuma umruma keenna taa deemnu hajjima teenna haa deemnu jedhe jennaan sahaaban hunduu jecha kana jaalanneedha rasuulli rabbis alayhi salaatu wassalaam jaalate osoo akkanatti jiran salaanni zuhurii gahe muslimni gaa salaanni waajiba yeroma tokkollee lakkifamu salaanni yeroma tokkollee lakkifamu ka'anii salaataf ol ka'anii salaatan yeroo isaan salaatan hundi isaanii waliin sujuudanii waliin rukuu'anii salaatan waraanni qureesh dhaabateetuma daawwata dura taa'a waraanaa een khaalid bin walid waan arge ummata fayyaa guutuu waraanni kuma tokkoof dhibba afurii ka hundi isaatu waliin fuula lafa kaayee sujuuda deemu ka yeroo sujuudan san waan tokkollee hin garre argan yaade amma abootun hiree guddoo bakka tana jira yoo yeroo isaan sujuuda seenan san waraana itti gallakkise osoo isaan lafaan kaane nama baay'ee irraa ajjeesuu hin dandayaa sirreeffa yaade osoma inni kana yaadu salaani dhumte salaanni xumuramee uummanni salaatarraa ol kaanan warrooti isa wajjiin dhaabatu gaafatee salaanni biroo ka kana fakkaatu salaanni biroo ka kana fakkaatu jiraa jedhee gaafate salaanni kana fakkaatu biroo ka kanan tahin jiraa jedhee gaafate inni hin beeku addaan qajeelatti salaanni kana fakkaatu jiraa jedhee gaafate yoos namni haala muslimaa kana beeku himee fi salaata biraa ka asrii jedhamu salaata asiraa jedhamu kanat itti aanaa dhufu jira amma jedhaniin yoos nama tokkolletti maaliif dubbii tana dubbadheen dubbanne dhima callise maal saganteeffate inni salaatuma lammataa saniif qophaa'ee waraana namatti hin himne ammoo maal yoo dooyee as keessaa qabaatanii oduun tun isaan geettu kaan hin beeku jedhee ittuma callise yeroo silaa salaata asira irratti waraana kana dhawaa qopheeffateen yoo inni waraana san qopheeffate salaanni asiraa gaye rabbiin guddaan waxyii buuse salaatul khawfii salaataa jedhe rabbiin allahu akbar salaatul khawfii jechuun egaa ikhwaanii salaata ajabaati salaata yeroo baay'ee namni hojjetuu miti hedduun keenya takka an salaanne fa'a namni muslimaa harka dhibbarraa sagaltamii sagal namni salaatul khawfii salaata hin jiru nama lola keessa jiruuf qophaa'e imaamni ummata waraana bakka lama qoodee qooda tokko cinaa salaachise imaamni guutuu raka'ata afur salaate yeroo inni raka'ata lama fixate waraanni cinaan sun ka'e salaata fi salaama fixate ka'e lola deebi'a waraanni kun dhufee isa wajjiin salaataa xalataa ta'a jabaate akkaataa hedduu qaba waraanni atilooltuun kun si dura jiramu si duuba jiramu moggaa jiramu akkaataa hedduu qaba. Jennaan egaa waraanni bakka lama qoodamee tokko dhaabatee qureeshiif irraa eege tokko dhufee cinaan tokko salaate warri kuun ol ka'ee warri kuun ammallee salaata seena. Yoos dubbiin galteef yeroo duraatiif akkaataa waggaa hagam salaata'aa turan amma rabbiin narra jirjiiree galteef nama gaafatee takka'aa ka akkana salaatan jira innaan hin jiru jedhanii jecha ajabaa tokko jedhe eenyu ka jedhu kun khaalid inna alqawma mamnuucuun jedhe ummanni kun rabbittu tiksaa tika rabbii keessa jira warri kunii beekaa jedhe jechi kun jecha jaba salaanni dhumannaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam karaa waraanni qureeshaa dura dhaabatu kana dhiisanii karaa biraatiin waraana kaasanii socho'an waraanni qureeshaa waan arge waraanuma muslimaa karaa biraatiin karaan kun karaa qajeelaa sila ka makkaa dhaqu karaa biroo ka achi marfatee makkaa deemu karaa kanaan seenan jechuudha yoos khaalidis amma jagnummaan qabu rifate eega rabbiin yaada inni sammuu keessa yaade ka nama tokkolleet in himin rabbiin qaata itti hime qureesh akkana yaaddi jedheeni isaan sagantaa ifii salaata ifii jirjiiran abboo nama rabbiin guddaan tiksu miidhuu hin dandayu jedhee sodaate inni amma dubbiin tun inni fuulduratti islaama ta'uuf qoodaraa fudhatu taati onni guyyaa san inni arge rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam karaa biraa seene qajeele osoo deemu makkatti kalaaye yeroo inni makkatti kalaaye makkaan haga kiilomitirii afurii makkaam jechuun kacbaan kiilomitirii afraan takka qofat irraa hafe gayuuf sahaaban gammadanii gammadanii namuu ka waggaa hagamu umraa godhuu dadhabe hajjii godhuu dadhabe lafa tana yaadan gammachuu gugurdoon deeman takbiira godhaa yeroo bakka san gayan gaalli rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yaabbatanii deemaniin sun takkitti maan ciise ciifnan ummanni maqaan gaala kana qaswaa jedhamti kaasuu yaalii godhan ummanni gaala kana maal barbaadan akka dafanii deemanii osoo qureesh waraana biraa fiddee dura keetteen dhoowwine makkaa seenuu barbaadan yoos gaalatti iyyanii iyyanii iyyanii dadhaban abboo jallattee dubbii teene didde gaalli kun jedhan yoos rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam abboo gaalli waa dubbii teessan hin dinne rabbii arba abraham makka irraa dhoowweettu gaala kiyya kanas makka irraa dhoowwee jedhe dubbiin dubbii ajabaati namuu rifate amma gaala keenya rabbittu qabe akkinni makkaan seenne godhe subhaanallah rabbiin egaa makkaa seenuu nurraan barbaadu jechuu ee maal lolaan seenuu hin barbaanne rabbiin guddaa yoos waxyii rabbii tahuu dubbiin galteef rasuula rabbiiti gaali rasuula rabbii kun yeroo baay'ee wanni akkana hundhatti argamte gaa yeroo baay'ee rabbiin alaamaa karaa gaala kanaatiin garsiise rasuula alayhi salaatu wasalaam guyyaa duraa madiinaa dhufaniir guyyoota sanirraa tokko isaan madiinaa dhufanii masjida ifiisan namuu gaala kana bakkuma ganda ifii keessa qubsiisuu barbaade rasuuli gallakkisa osoo deemuga bakka masjida rasuula rabbi amma itti ijaaree masiin amma jiru kana dhufte acheesan ciifte ajaja rabbiitiin deemtii gallakkisa akka jedhe gaafsan rasuuli alayhi salaatu wasalaam ammas maal jedhan rabbii arba abraham dur ka'baa cabsuuf fudhate san fudhatee dhufeen dhaabee karatti hidhee seenuu dhoowwettu gaala kiyya kanas hidhe jedhe yoos maal jedha rasuuli rabbi alayhi salaam والذي نفسي بيده ربي لبونتي هركا ساكي جرتوكا كده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها وان تك حرمات ربي كعبا ربي أمنتي ربي قد دفتتك يو إسان نقافة إن كان نافجة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتشون قافي تك كأمنتي ربي تولين فالسين يو إسان godhinaan jedhan in godha jedhe osuma akkana jiran gaalli lafaa ka'e rasuuli rabbi karaa san irraa goranii bakka hudeybiyaa jedhamtu naannuma san eela xiqqaa tokko jira eelli kun bishaan xiqqoo qaba achi qubatan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam qubannaan eelli eela bishaan xiqqoo qabu namni tokkoo gubbaa dhaabateetuma xiqqoon coratu malee bishaan irraa dhuguu hin danda'u waraana kuma tokkoof dhibba shanii kana lafa bishaan hin jirre qubsiifte horii oofee deema namni kun wareega baay'een deema rasuula rabbitti himanii miidhamne yaa rasuula rabbi bishaan dhabnee jedhanii yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam xiyya takka xiyya ofii keessaa gabbaasanii bishaan san keessa gawwaraanaa jedhe xiyya rasuula rabbii tana fidanii bishaanii gawwaraananii eelli kun maddee guute waraanni guutuun irraa waraabbatee dhuge horii obaasanii irra qubatan akkasitti maal yaaduu jira dhamma rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam rabbiin bifa saniin makkaa seenuu dide maaltu itti aanaa yaaduu jira quresh khaalid ka asii cehe waraanni muslima karaa kaanin deebi'e garraan asiin faradoo ofiitiin cehee qureeshit deebi'ee dubbii akkanallee garre dubbiin akkana jirti warri labbeeka allaahumma labbeeka jedheetum as yaa'aa jiranii osoo isaan nun qabanne waan tokkorra hageennu jedhan qureesh lola sodaatte amma lola sodaatte nama jaarsa ka karaa nagayaatiin nurraa warra kana dhaabu nu barbaadaa jedhan gosti rasuulli irra jaalatu kam jedhanii wal gaafatan huzaacaa jedhan gosa huzaacaa keessaa namni maanguddoo takka kanulleen amannu ka rasuulilleen kabaju jiraa jedhanii wal gaafatan ee jedhan budeyl ibnu warqaa budeyli yaaman budeyli guyyaan kan keeti deemnu dhaqqabi namtichi kan akka nuti hin seenne waraana kana nurraa dhaab jedhaniin budeyliin dhufee maal barbaade ama budeyliin kabajaa gosti isaa rasuula bira qabdu kanarraa fayyadatee qureesh bira maqaa argatuu barbaadeen namni laafaan yeroo hunda akkas namni laafaan tokko yoo otumaan gosti jabduun maaliin jabduun takka hujii si kennite gosa mootummaa aangoo harkaa qabdu tana gammachiisu uf nama kan kee mi'i taati as keessaa ati kabajaa takka argatuuf laafinna namatti dhaa qabdi laafinna nama kana agarsiifti namni kabajaa qabu namni jabaa waan waan nama miidhu nama kaan sholatu hin qabu sila hujiitti kan hujima hojjetuu malee waan hujii namaan miidhu kaan sholatu hin qabu inni amma waan tokko har'a mul'isee qureesh bira kabajaa argatuu barbaade qureeshin tun ikhwaani gosa jabduu gosa arabni hunduu jaalatu gosa arabni hunduu kabaju gosa namni marti saalfatu takka beekamtu isin taajira horii amantii abbaan amantii arabaa isiiga akkasin maaltu argame duuba dhufee rasuula rabbitti dhufe budeeyiliin kun yoos maal jedhen yaa muhammad qureeshiif ummanni naannoo kana qubatu hunduu wal ga'ee akka ati ar'a umraa waggaa kanan goone murteeffatanii lola qophaayanii seenuu dandeettu lola bada si qabatuu jiraata osoo lolli si qabatee namni sirraa du'ee achirraa bilaashan deebine nagaan ifirraa deebi'ii jedheen kun amma dubbii dubbii laaftu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam akkuma aadaa isaanii hin dallanne suutuma dubbii dubbii laaffisanii maal jedhaniin yaa abboon waa lolaaf hin dhufne ka'buma tana ka aalamni hunduu dhufee ziyaaraa godhu nulleen ziyaaraa dhufne wama isin kabajjan isin kabajjan tana isin wajjin kabajuu dhufne umruma isin gootan kana isin waliin umraa godhatuu dhufne nu lolaaf hin deemnuu jedheen sun dura maalif dhufne isaa ibsan nu lolaaf hin deemnu takka qureesh hunda qabdi in injifattu ati baantu sanoo qureesh nattu beeka jedheen rasuul rabbi qureesh qajeelan beeka akkisiin hunda hin qabne hin beekan rasuul waggaa dabre kana guutu waggaa amma keessa jira waggaan kun amma kudhanii tokkeessoo keessa jiranii beeka dilqacda waggaa kana guutuu duulli rasuulaa kudhanii wahittu bahe aalama hunda keessa deeme waraanni rasuula waraanni tokko ka qureesh beektu hin sochoone waraana rasuulaa ka deeme sanirraa tokko kiiloometiri jahaatama dhufee qureesh bira ga'ee asii deebi'e waraana takka harka hin sochoofne qureesh rasuuli kana hunda beekan namtichaan maal jedheen aboo qureesh hagatiin beektu ol beeka'anii wamaa qureesh dadhabdee jirti lolli sii miidhee jira daldalli karaan irraa hidhame wama takka harka dhabdee gaduma deemti malee ol deemuu hin jirtu kanaafuu waa sadi keessaa tokko yoo isiin feete narraa fudhattu jedheen masha allah yaa akhi bar namni tokko mabda'a qabaatu namni tokko waan itti amane kana dhugumaan qabate dhugumaan itti quufeetuma deemuuni waa sadi keessaa eessa ta'an ama kiiloometiri afur ganda qureesh jala taa'anii sharxii gurdaa kana kaaya laalme jabeenna jechuun kana namni yoo niyyaan nama jabaatte ni jabaata yoo niyyaan nama cabxe ammoo haga fedhe humna qabaatu haga fedhe gosaan nama guddaa ta'u laafaa inni niyyatti silaafe niyyaan silaafna sabni kii saba guddaan kumaas hin fayyadatu niyyaa yoo silaafe takka qalbiin hin ta'e laafna laafte maal jedhanii wasadi keessaa takka qureeshaa filattuu jedha sadeen maal yoo isaan barbaadan nagaya yeroo wajjiin kaayadha jedhan waggaa tokko lola haa dhiifnu waggaa lama haa dhiifnu waggaa torba haa dhiifnu waggaa kudhan haa dhiifnu digdama haa dhiifnu nagaya yeroo nagaya abada'atii fi beeka nagaya yeroo isaan wajjin kaayadhaa yoo isaan barbaadan takka haga yeroo san keessa jiru isaalleen karaan daldalaa isaanii baname yoo waan itti nama yaaman qabaatan isaanilleen da'waa fi ummata keessa deemanii godhanii anilleen nagayaan ummata keessa aalamaan da'waa kiyya dhaqqabe namu akkafitti gammachu'uun haga yeroon sun jirtu haa jiraatu takka lammata aalamni hunduu amantii tana fudhateetuma islaamaa jira yoo amantii islaamaatis barbaadan haa islaama tahanii haa dhufanii amantii qabatanii harka lamaanin dhiheessina diinummaa fi waan isaan nu miidhan tokkollee laalluun dhiheessina haa amantii islaamaa fudhatanii lama yoo ammoo siin loluu malee ila biraan qabnu ka jedhan taate فوالذي نفسي بيده ربي نؤوم ككده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره والله يو إسان نالولو ملي إلى براكن قمن تاتي ربي نؤومتي ككده karaa islaamaa kana qabadhee irratti lola haga du'utti yookaan haga rabbiin guddaan na nassaree bakka ga'utti sadeen tana ta afraffaan jirtu jedhanii manguddichi kun ajabe rifate maal jedheen hayaa dhagaye mee ka'ee qureeshitti dhaqee hima na eeg jedhen qureeshitti deebi'e qureeshi dubbii taan ittiin quufne ammallee nama biraa barbaadde manguddoo biraa manguddoo gosoota qureeshii waliigaltee qaban kanarraa tokko xuleys ibna calqamaa jedhaniini erganii been ati mee waliin dubbadhu jedhanii maanguddichi kun yeroo acheessanii as mul'ate rasuulli beeke alayhi salaatu wasalaam rasuulli qajeelaan ummata beekan yoos maal jedhan aboo namtichi kun gosa wareegaa fi hajji if umraa tana qiyaasa malee kabajju hundi keessanii wayaa ixraama hajjii tan uffadha labbeeka jedha horii kanallee ka duraan wareega ooftan kana marayyuu qopheessa'a karaa rabbaasaa jedha horii walitti kaasanii horiin maldhataa kun asii ololaa kun asii dheebote horiin waan nyaatu dhabe magra dhabe horiin akkana ciisa ummanni dhaabatee labbeeyka allaahumma labbeeyk labbeeyka allaahumma labbeeyk labbeeyka laa shariika laka labbeeyk jedha namni kuma tokkoof dhibba afurii dhaabatee labbeeyk jedha bakka takka namtichi takkitti maseenin rifate inni waan waraana dhaqee waraana wajjin dubbatuu dhufe inni yoo ni jedhu kunoo nama ofirraa nagayaa kawayaa adii uffateetuma umraaf yaa'u wareegni yoo inni ilaale horii wareega kacba gorra'uuf qopheessanii fidan kunoo dhibba kamiin hidhamee akkanatti dhagaa jiddutti marfame beela'ee waan nyaatu dhabee horiin akkana rakkatu jira subhaanallah takkitti maan rifate rifate mataa qabate maanguddichi ummata kee deemee daawwate namuu labbeeka allaahumma labbeeke aboo ummata hajjiif dhufe ummata umra'aaf dhufe horii wareega kacbaa rabbitti deem qureesh dura dhaabattee marsitee akka inni kacbaa rabbi hin goone hin geenne gootii jedhe takkitti maan digirii dhibbaaf saddeettamaa gama kaan jirjirame xikma jechuun ikwaanii xikmaan tana bara udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati jedhe bar rabbiin dacwaa yeroo gootu xikma aan godhi jedhe yoo xikmaan bira jiraatiin yeroo tokko tokko waan ati qajeelchiturra waan ati jalliftu ka ati balleessitu irra heddummaatu mala kanaafu rasuulli rabbi amma laal osoo man dubbatin dhaamsa gugurdaa tokko dhaqqabsiisa maanguddichi xuleysiin kun ummata kee deemee daawwateetuma qureeshit deemee takka nama tokko leen hin dubbanne qureeshit deebi'ee aboon isin wajjin dubbadhu hin jirtu ummanni lolaaf hin dhufne umraa dhaabatee labbeeka jechuun jira ummata harama rabbi gallakkisaa umraa godhatanii horii godhatanii wareega fi godhatanii umraa haa fixatanii jedha hakana jennaan qureeshin kun maanguddicha arrabsite suufii waa takkan beekne kana duraanuu dargaa siyaasatti ergine maal ko'an hujii isaan ta'initti ergine ni arrabsan kun maanguddicha arraba fi fudhatee dabre amma dubbii dhoowwaa jirti qureesh amma walgeetti waani qureesh haga ammaa nama qureesh tokko erguu hin dandeenye waan ajaba ummanni musliima nama kuma tokkoof dhibba afuriin bahanii huloo isaa dura dhaabatan qureesh kiiloomeetirii afur bira dhaabatan as mootichi mootota qureesha hoggaanuwwan qureeshaa keessaa nama tokko erguu hin dandeenye haga ammaa gosuma biraa barbaadan laalme maal barbaadamme namni araba irraa irra kabajaa qabu eenyu jedhan araba guutuu olitti deebisan namni irra kabajaa qabu yeroo sanitti Urwaa ibnu Mascuud Thaqafi araba biratti araba biratti isa kaa hundaa oli duraan nama tokko ka isatti galu jira sun in badri ajjeeffame sun eenyu وليد بن المغيرة وليد بن المغيرة عروة بن مسعود الثقفين نموت لمان عربة كيسا أكا هنقفت العالم سنيفو برقاف قرآن رسول الرتب إمال جدا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم جرى لمان مقالا لمان كيسا إرقو قردوتي أدو قرآن كنبو إيه kana hiyyeessaa waan qabnetti bu'uu baatee ka isaan jedhan jara lamaan kanaa beeki makka irraa waliid ibnu mugiiraa xaa'if irraa curwaa ibnu mascuud maal godhan isaanam maanguddicha curwaa kana barbaadata curwaan guyyaa san achi jira curwaa barbaadanii curwaa ergan curwaan rasuula rabbitti dhufee haasawni dheeran jidduu isaanitti argame curwaan yeroo rasuula rabbitti dhufe egaa nama kabajaa qabu kun amma nama guddaa namoota armaan dura ergameef kun walitti hin galu kun nama abbaa fedhellee loluu ni danda'u abbaa fedhellee sodaachisuu illee danda'u curwaan takkitti ma dhufeen dubbii jirjiire inni maal jedhe kana dura simaa nagaa qabu kana nama balleessaa qabu si godhan mana hin taatu bar dubbiin namati qabsaawaa hoo jette hattu yoo siin hin jedhin maqaa qabsaawaati jechuu kana bar si loluu hin danda'an dura hattuu si godhuu qaba sirraa si kaasee sadarkaa biraarra si kaayuu qaba dura simaa nagaa hin deemu haqan kee barbaadatu kana nama haqa nama biraa balleessuu deemu si godhan dura hattuu shiftaa durriyye si balleessanii eega maqaan si badeen booda lola si kaasan malee osoo ati faarfamtu lolli si ka'uu hin danda'u tun wama addunyaa gubbaa jira maal godhe inni amma takkitti maan dhufee dhugaa jirtu jirjiiruu yaalii godhe maal jedheen aboo jedheen takkitti amma dhufeen bara sila yoo gosa tan tee tana guutuu balleessitee arra cabsite takka'aa araba keessaa dhageettee jedheen nama ummata isaatiif gosa isaa hundaa balleesse kun amma sagantaa inni haaraa kaafate malee sagantaa eenyu jedhe iyyuu kana rasuulli umraa deemu jira alayhi salaatu wassalaam eenyu gosa fi balleessaaf eenyu nama fi ajjeessaaf deemaa kana dur ati nama nama gubuuf ganda balleessuuf deemu si godhuu barbaata takka yoo tuun taate hoo jedheen tuun taateen maal ee lolli jira lola malee dubbiin arra daangaliin sin jiru jechuu dura keessi yoo ka ati milkooftu taatee gosa tan tee balleessite maqaan si badee eessa jiraattaa namni si dura takkaa gosa fi balleesse hin jiruu takka yoo gosti tan tee si cabsitee si balleessite hoo yoo tuun taateen inni baanu san yoo ati cabxe hoo jechuu yoo ati cabsite maqaan si bade gosa tan tee balleessite waan nama diinaan ajjeefne fira hankee adeera hankeetii eessumaan keetii nama hankee fixxee maqaan si bade takka yoo tuun taate hoo tuun tamre yoo si injifatan hoo yoo si injifatan hoo jedheen ta dhugaa isii tana ammoo jedheen ati injifatamuuf taataa wallaahi jedheen namni amma si duraa nan mul'atu kun hunduu jedheen waan muka keessaa wali guuran jedheen nama bu'aa qabu miti jechuun amma aadaa zamana sanitti namni firummaan gosummaan ijaarama akkaataan muslimnitti ijaarame akkas taheere gurraacha kee jira adii kee jira diima kee jira gosa gara bira kee jira gosa aalama hunda waliin laaqamee miti kun nama muka keessaa wali guuran jedheen haga bu'aan tokko jiru walumaan yaa'a yoo rakkoon dhufte achi dhiisee gargar deema jedheen waan sii loluun seen jedhe warri kun yoo rakkoon takka si mudatte si lakkisanii hundi isaanii baqatee gadhuu jiraata jedheen amatu dubbi ajabaati qajeeluma xarrabsa jechuun sahaba kun amma gaa hikmaan rabbi baanu ka anuma arrabsa kana illee arrabumaan deebisaniif malee hin taatu deebii namni kennuuf ma eenyu duuba kanama arrabse kana nama jabaa arrabseef irraa deebisuu danda'u barbaachisa bakka kanaa sanatti namni deebii isaa itti gaafatama fudhatee deebise nama silaa aqliin ilma namaa bakka nama arrabsuuf dubbii hamtuu namaan jechuutti qalbiin ilma namaa yaanne eenu nama irra nagaya nama irra qabbanaawaa nama irra nama gaari'iiti abubakar siddiq abubakar siddiq lafaa ol ka'e yoo lolli tokko argame hundi isaanii si lakkisanii dirra si dhiisanii baqatanii galan inni jennaan abubakar siddiq lafaa ka'e arraba badaa arrabsi isaaf waan inni gabbaruu leelaatillee walit arrabsi yoos gaafatee namni arrabsu kun eenyu jedhe inni gaa arrafamayyuu hin beeku bara namtichi kun beekaasin kun nama namni arrabsuu miti dubbiin isaa waan inni jedhe fudhatamuu malee kun nama kabajarraa namni arrabsuu miti eenyu kana arrabse kun jedhe abubakar siddiiq jedhanii aboo jedhe wallaahi gaaf tokko galata natti oolte harka na biraa qabda harkatti na biraa qabdu san sila siin baafne saniif deebii siin kennuu hin danda'uu jedheen harka na biraa qabda harka kan keessan sila siin galchine saniif deebii siin kennuu hin dandeenye beek jedheen silaa deebii sii kenna alhamdulillah harka khayrii bakka gaarii qabaatuun bakka hundattuu waan gaarii dalaguun bakka hedduu nama baafti abubakar siddiiq hin arrafamne akkasi baate dubbiin yoos dubbii amma eegale haasa haasawa dheeraa haasee rasuula rabbi wajjin alayhi salaatu wasalaam rasuula dura taa'ee haasawa yeroo rasuula dubbatu hunda areeda rasuula akkana qabata harkaana areeda rasuulaa tuqaa dubbata namni guyyaa san rasuula alayhi salaatu wasalaam waardiyaa eeguuf qophaa'e mugiira ibnu shucba mugiira ibnu shucba mugiira ibnu shucbaa kun saxaabaadha guddaa waraana meeshaa lolaa fuula xuffatee dhaabata inni maanguddichi kun saniif beekuu hin dandeenye silaa beekaa ammoo abbaa mugiiraatiif shucbaa kanaaf curwaan kun obbolowwan maanguddichi amma dhufee dubbatu kanaaf ka waardiyaa rasuula rabbi bira dhaabatu abbaa isaatii fi maanguddichi kun obbolowwan mugiiraan ka shucbaa ibni mascuudi thaqafiiti shucbaa ibnu mascuudiif curwaa ibnu mascuud waliin dhalatan waan ajabaati waan waan ajabaati ka kaafiraa ka achii dhufee dubbatuuf ka rasuula bira dhaabatu abbeeraa isaati adeera isaa maal godha duuba yeroo harki isaa areeda rasuulatti asiixatu qola sayfiitiin harka kana gadha warra akka harki areeda rasuula rabbiin tuqne godha bira dhaabate marroo baay'ee harka isaarraa gad deebise harki areeda rasuulaan geenne godhe yoos dallanee maanguddichi maanguddichi nama duraan namni kabaju malee nama harka isaa areeda san gayuu namni dhoowwuu miti gaafatee yaa muhammad ka akkana na rakkisu kun eenyu jedheen rasuulli rabbi ilaalanii mugiiraa jedheen ilma obboleessa kan keetii ajab namtichi ilma obboleessa kiyyaa mugiirattu nama gosa bira wajjiin dhaabatee waraana taheefi akka harki kiyya isan tuqne godha akka qiyaasa zamana sanitti wani sun waan malaatii miti yeroo qiyaasa imaanatti waan malaati sanii olin mala yoos egaa baay'ee haasaye sahaabas egaa haga isaan salaatan ka isaan haasayan ka isaan keessa turee asii qureesha deebi'e yeroo qureeshatti deebi'u qureeshin maal jedheen yaa jamaa'a jedheenan aalama kana baay'ee dhaqee beeka jedhan mootota aalamaa hedduu bira deeme jedhe maal inni mootii arabaa waan ta'eef arabni guutuu waan kabajuuf araba guutuu bakka bu'ee mootota aalamaa ta zamana san jirtu hundaa bira deeme inni qeysar dhaqe jedhe mootii biyya ruum kisraa dhaqe jedhe mootii biyya faaris najaashii dhaqe jedhe mootii biyya habashaa mootota biraa ka jirtu hundaa bira deeme wallaahi takka aan garre jedhe nama nama ummanni isaa haga muhammad sahaaban muhammad kabaju kana kabaju takka aan garre jedhe takka aan garre jedhe hagan keessa taa'ee laale keessatti namni tokkolleen fuula muhammad keessa akkana laaluu hin danda'u jedhe yoo inni waan tokko ajaja tokko baase hunduu wal doggoman jedhe waan san hojjetuuf kanaafuu kun maal fakkaatti jedhe duba ikhwaanii namtichi kun nagaya barbaada umra'aaf deema lolaaf hin deemu nagaya isaa kanarraa fudhadhaa umraa isaa gallakkisaa fi haa umraa godhee nagayaan galuu jedhe qureesh dubbiin tuun hin taaneef tarkaanfin itti aantu ta qureesh fuute maal taati darsii itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan ee jedhe wal geenna garra haga rabbiin darsii san keessa wal nu deebisu والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته